turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aha i washington dc muzindukanye na diana nininahazwi ikaze mu biganiro vyacu vya kino gitondo muti twabateguriye iki amakuru yacu turahera mu kanya mu karere inyuma y'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuza kuhashikiriza ikiganiro c'urwaruka ejo kizakurikirwa na dusangira ijambo nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika umugwinya butatu wo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri tanzania uhuriweko n'ivyo bihugu bibiri hamwe n'ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi hcr wafashe ingingo ko mu kwezi kw'icumi uno mwaka ikambi ya nduta izoba yugawe burundu kugira ngo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi ijana na cumi na bibiri ziri muri ico gihugu zizobe zatahutse ibindi kuri ino nkuru na pierre claver niyo nkuru biri muri raporo y'ibanga ijwi rya amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi b'ishirahamwe mpuzamakungu hcr ryita impunzi muri tanzania ko ariyo bariko barakorerako kuva uyu mwaka utanguye n'impunzi zarabibwiwe ubu zivuga ko zitekewe n'ubwoba kubera amakambi yabo agiye kugagwa uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'abarundi zirinduta ikambi ya mbere nini y'abarundi iri muri tanzania tugomba kwirukanwa ku mugaragaro tanzania ni ibintu biteye ubwoba inkurikizi ya mbere ni uko hariho abantu bazova ngaha bagataha ubundi bagashika bicwa dukomye induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe yaba mu bihugu byari bikunda twogiye hasi muri paradizo ni ahantu mu ngorane ahantu utari muda utorora ata kintu na kimwe ushobora gukora utadandaza mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubu afise imyaka irenga mirongo ine abona ko igihugu cabahaye indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi avuga ko n'imbere y'uko ikambi yugagwa bazoba basa nk'ababohewe amaboko imugongo kandi abenshi ibyatumye duhunga bitaratorerwa inyishu amakenga yacu aho afatiye ni uko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa n'uko kwezi kutarashika no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe amavuriro n'amasengero iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa n'umugwi butatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi Tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itandatu na bine hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu zizoba zugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka ikindi abari muri uwo mugwi bafunditse ni uko ku kwezi ku kwezi hazoja haratahukanwa abagera ku bihumbi bibiri kugira ngo igihe co kugara amakambi kizogere hasigaye impunzi nkeya umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe nyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ko impunzi z'abarundi n'iz'abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamo perezida Samia Suluhu uko niko yishuye umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mu mubonano yaraheje kumuhera i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania.
Uh, mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa ati jewe nk'umukuru w'igihugu akagohe mwadukubitiye ko kwihweza neza ikibazo c'impunzi cane cane z'abarundi n'iz'abanyekongo kugira ngo turabe ingene twobasubiza iwabo twakakiriye ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ivyo bikorwa bigayitse bavuye muri tanzaniya canke ko baduhungabaniriza umutekano nivyo bizodusaba uburyo bwinshi ariko nka leta tuzoraba ibishoboka vyose batahukanwe tutaona nini cha kufanya aya majambo y'umukuru w'igihugu yibutsa iyi mpunzi y'umurundi amabi yaboneye mu ikambi ya mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri uwo mugabo w'imyaka hafi mirongo itanu afise abana umunani ubu ari mu ikambi ya nyarugusu ni ku nshuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri kuri mikoro y'ijwi rya amerika barashobora kuturasa barashobora kutwirukana ku nguvu nk'uko iki gihugu kimaze kubikora katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanywe ku nguvu eh, hariya za kagera eh, mu myaka yahera bakabarasa bakabagirira nabi muribuka imutabira bibiri na cumi na kabiri impunzi ingene zarashwe zikirukanwa ku nguvu amakungu arorera eh, rero bikakogwa akarere kicecekeye twagomba gusaba by'ukuri eh, kutabagwa eh, hakiri kare amaraso ataraseseka urunani rw'abaharaniye agateka ka zina muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu bya afurika y'ubuseruko cbdh vicar ruratera akamo leta ya tanzaniya kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira leopold sharangabo atwara urwo runani kuri mikoro y'ijwi ry'amerika yaburiye hcr uyu munsi muri tanzaniya harahungiyeyo abahoze ari abasirikare harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano kandi abo bose leta y'uburundi irabarondera abo bose leta y'uburundi inaga urutoke kugira ngo ibaronke mu masezerano ya geneve yo mu gihumbi kimwe magana mirongo itanu na rimwe aravuga neza ko ata gihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivamo mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana turabye rero mu burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana ariko rero twebwe tubona ko iyo ngingo ari iya politike kurusha umutekano mu nyungu za leta y'u Burundi igashigirwa na tanzania hasi nayo ikaba yinjiye muri iyo kadanse mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa afurika ijejwe uburenganzira bwa kiremwamuntu yarandikiye igihugu ca tanzaniya ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye harimwo kuzitahukana ku nguvu izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu mu burundi bwobwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka ni mu gihe hcr ryerekana ko abarundi hafi ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu bakiri mu buhungiro mu bihugu bya tanzania u rwanda ubuganda kongo na kenya pierre claver niyo nkuru ku bwijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru urakenuye mu gihugu c'u burundi abanyagihugu baba ku murwa mukuru wa politiki gitega n'ubutunzi bujumbura bavuga ko bari mu bukene bw'amazi budasanzwe iyo amazi atangwa n'ishirahamwe regidezo atabonetse abatari bake bemeza ko baca bikora ku mazi y'inzuzi acafuye ku kubura uko bagira inkuru y'ijwi rya amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwe na Desire Hatungimana abo bakumurwa mukuru wa politiki Gitega bavuga ko amazi atera abamake cyane ku buryo bayabona rimwe mu ndwi canke ntibayakubita ijisho Dusengimana Irene ni umukenyezi afite imyaka mirongo itatu akaba muri quartier Magarama avuga ko kugira aronka amazi yo gukoresha mu rugo bitamworohera amazi aratugora cyane nyine kenshi turashobora no kumara indwi tudafite amazi rero iyo tuyakeneye turajya mu myonga rero usanga atari meza mugabo kubera atakundi buri bugira hakurya buri urayakoresha amashuri yisumbuye afise uburaro aharangwa ku bwinshi nayo nyene araga ibibazo iyo ishirahamwe regidezo ritanze amazi ivyo biremezwa n'abarongoye ayo mashuri patiri simoni zigira barya arongoye ishuri ryitiriwe mugabekazi w'ubwitonzi n'umwe muri abo bayobozi muri regidezo bikagwa muri ya misi yuko nabo badatanga amazi ngaha muri karitiye iwacu tuca tugira ubukene bw'amazi gushikaho n'abana bagenda kuvoma amazi hariya mu masoko ari yepfo mu mibande bakaheza bakayazana ku mutwe kugira ngo bashobore kuyadushikiriza buramatari w'intara ya gitega aremeza ubwo bukene bw'amazi ku mugwa mukuru w'intara arongoye aho abayaronka bari munsi ya mirongo itanu ku ijana nk'uko abivuga venamani irambona yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko ico gisagara gitera caguka ku murindi udasanzwe ariko amazi atorongerezwa agashima ariko ko hari ibikorwa vyabaye birakogwa kugira na makahari aboneke byaragaragaye yuko aha igitega dusanzwe dukoresha amazi ari hariya mu bubiko hariya mu kuzimu mu gifaransa bita nape freatike bayakuramo babanje kwimba bagakoresha amapomo niyo mazi mu bisanzwe dukoresha ngaha be n'ayandi ava ku misozi na cene cene cene kugira ngo ashobore gukwira abenegihugu bo muri kino gisagara vy'ukuri urabona ko bidakunda no mu ishirahamwe regideso ritanga amazi mu karere k'ubuseruko bemeza ubwo bukene bw'amazi buturuka ku kubura uburyo bwo kuyagwiza claude manirakiza ahagarariye iryo shirahamwe igitega aravuga ko hari umugambi munini uzoza utorera umuturamo ico kibazo leta y'u Burundi ifashijwe na leta y'ubufaransa mu bisanzwe turavye amazi ari ngaha mu gisagara ca gitega novuga yuko ari nk'ica gatatu c'amazi akenewe hariho umugambi wo guhingura aya mazi uruzi ruvubu tukaba tuko turagifashwamo n'igihugu cy'ubufaransa n'ubu baracariko barakora uwo rero ni wo mugambi novuga wagutse uzoza utorera inyishu amazi yo ngaha mu gisagara ca gitega mu myaka itari mike no mu gisagara c'ubutunzi bujumbura giharugwamwo abantu baba baba ibihumbi amajana icenda amazi atangwa n'ishirahamwe hajidezo naho nyene aharugwa ku rugero ruri munsi ya mirongo itanu kw'ijana nk'uko amakuru ava muri iryo shirahamwe abivuga ababa cyane cyane mu makaritiye yo mu buraruko no mu manuko bw'icyo gisagara bakavuga ko amazi atangwa na regidezo baza barayibagiye bikora ku mazi y'inzuzi vuga yuko ikibazo c'amazi ngaha cabaye ndazi twe nk'ubu ntitukironka amazi turamara n'iyinga yose atamazi aje tuja kuvoma mu nzuzi zitwegereye twe ndikuri ngaha amazi turayabuze cane turakanya amazi n'amabombo ahari hariho iryo mu kazimu haba hararyugaye kenshi tuvoma mu bwere ruriya ruzi rutemba hariya bamwe mu banyepolitike ntibatahura ingene leta y'uburundi ifata minenerwa igisata c'amazi kandi amazi ariyo buzima agatongwa sarongwe mugambwe senel agatangazwa n'ingene abarundi babura amazi igihugu cyabo cuzuyemwo amasoko y'amazi menshi natanze akarorero niwe munsi wa gatanu Dar es Salaam amazi bakoresha ava ku birometero birenga mirongo munani mugabo twebwe kuva ngaha gushika ku kibira ni birometero bingana kuva ngaha gushika ahahigi mutambu ni birometero bingana twosaba cane dushimitse leta ko yo kwigora ikicarana n'abahinga kigatunganywa gushasha ku neza y'abarundi bose naho mu buyobozi bwa regidezo badashima kugira ico bashikirije ku co bakiriko kirakogwa mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'amazi bamwe mu bakozi b'iryo shirahamwe bavuga mu ibanga ko hari umugambi uri mu bubati bw'abarongoye iryo shirahamwe utashizwe mu ngiro uwo nawo wari uwo kongereza amazi akuwe mu kiyaga Tanganyika ku rugero rwa metero kibe zirenga ibihumbi mirongo ine ukaba wari wateguwe n'umuryango utabara imbabare ku isi CICR mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani iryo shirahamwe rikaba ryakoresheje amafaranga angana no miliyaridi umwe n'imiliyoni majana atanu amafaranga y'amarundi umugambi mugufi leta yashize imbere mu gisagara c'ubutunzi bujumbura ubicishije mu mugambi amazi wota no gutanga amazi akuwe mu kuzimu eau de forage mu gifaransa mu ntumbero yo kurwanya ingwara zituruka ku isuku rike na korera n'izindi ariko ababa mu gisagara c'ubutunzi bujumbura n'abashimba uwo mugambi mugufi basaba nyabo na leta ibicishije mu ishirahamwe regidezo gutorera umuti ibibazo bituma amazi ahinguwe n'iryo shirahamwe atabashikira
ijwi rya amerika tubandanirize ku kiganiro ejo
ndabasohoje kandi mbaye n'ikaze mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurwa kandi mukanagezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye karemeye patrick mbahaye ikaze
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo no kuri interinete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu frederic nkundikije muramutse inshuti mwese mukunda ikiganiro dusangire ijambo mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku twigoro tw'abatetsi b'abanyafurika bahuriye mu nama nkuru y'ubumwe bwa afurika aho bavuze ku bibazo bitandukanye birimo ikibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwa kongo hamwe no mu bindi bihugu byo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini aho twavuga uburundi n'u rwanda mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe na professeur emerite paul nkunzimana turi kumwe kandi n'umushinga ntahe baudouin umunyantore akaba ari umunyekongo ava mu buseruko bwa kongo hanyuma nashaka rero dutangure tuvuga cyane cyane ku itangazo ryasohoye n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika muri minsi ibiri iheze rihimiriza abategetsi bo mu karere kwisunga amasezerano ya rwanda na nairobi mu gutora inyishu ibibazo by'umutekano muke n'uruhagarara hagati y'ibyo bihugu professeur paul nkunzimana iryo tangazo ry'abategetsi b'ubumwe bwa afurika mwaryakiriye gute ego urakoze twabonye itangazo rya Musafaki Ahmad arongoye komisiyo ya union africaine ku by'ukuri eh, iryo tangazo mu- ribonye ko ryisunga amasezerano y'u rwanda yabaye itariki mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibibiri na mirongo ibiri na kabiri eh, amatanga- iryo tangazo mu- ayo masezerano akaba yuko bari kwirinda kugira ngo ntihabe gusotorana hagati y'ibihugu hanyuma kandi hakaba n'uburyo bwo kuraba yuko ah, amasezerano ariko arakurikizwa cyane cyane ku byerekeye M23 ku byerekeye u Rwanda na FDL ku byerekeye Kongo Eh, hanyuma rero hakaba yuko birinda ngo habano na mekanisme de verification kuraba ko amasezerano ariko arakurikizwa eh, kandi ajanye na ni- na rya shamwe CRGL ishyirahamwe mpuzamakungu y'ibihugu eh, byo mu biyaga bi- binini hanyuma n'amasezerano kandi yabaye i Nairobi Nairobi ya gatatu yabaye tariki zitandatu z'ukwa cumi na kabiri umwaka wa mirongo ibiri na kabiri Eh, hakaba rero yuko eh, muri ayo masezerano habaye eh, imishyikirano tubonye ama- ama- kubonana ibiganiro byabaye hagati ya guverinoma ya- ya- ya kongo eh, na- n'imigwi mu bigwana mirongo itanu n'itatu hanyuma ariko M23 ikaba itarimo hakaba hariho n'amasezerano ya- ya- n'amasezerano ya- ya- yashyize ku mukono kugira ngo iyo migwi i- i- ishyire hasi ibirwanisho ubwo rero ivyo ntavyo ntivyigeze biba na gatoyi Eh, hanyuma kandi n- n'ikindi naco umuntu yovuga ni uko eh, M23 nubwo nabivuze ntiyari yatumiwe Um, ariko bakavuga yuko izotumirwa mu gihe izoba yavuye rucuru kiwanja na na bunagana ariko hari abahinga bakurikirana kariya karere bavuga ko iryo tangazo ritakoresheje amajambo akomeye yohimiriza ivyo bihugu kugira amahoro nk'uko ah, vyakozwe na leta zunze ubumwe za amerika hamwe eka n'ubufaransa hamwe n'ibindi bihugu aho muhavuga ko iki mu kanya gato ego mu kanya gato ibyo byo icyo navuga ni uko abo bose haba leta zunze ubumwe za amerika haba abafaransa haba eka niyo kominike nayo nyene nta- nta nyisho iri- iriko byazana kubera yuko na- nanoneho iryo tangazo riheza rivuga yuko mu- mu- mu- ri- ri- ri- rihamagara yuko ibi- ibi- ibi- ibihugu rutura bitoja mu mu bintu vyo ku- vyo- vyo- bitokwinjira mu vyerekeye ico gihugu ca kongo eh, mu- mu- mu- muri affaire interne ariko icyo umuntu yavuga ni uko ivyo bihugu ahubwo niyo biri ubwa mbere biseguze nyabo bi- bikoresheje na onu bikoresheje na- na- bikoresheje kandi n'aba- n'abacangero monisco irahari kongo abacangero ba- ba- bari kongo hanyuma hariho n'ibihugu vyo hanze bi- biri mu- mu- mu- mu- muri ico gihugu na- na- na- na ziriya ntego za- za za sadek urumva ivyo vyose ni ukuri ni ibintu vyo ku- vyo- vyo kubesha nta nta ngingo bariko barafata yo kugira ngo haboneke amahoro eh, muri cya gihugu kubera yuko ibihugu rutura niyo biri eh, inte- inteko mpuzamakungu sadek nihiri monisco niho iri abacangiro niho bari ni ukuvuga yuko abo bantu bose nta mahoro bariko bara- barategura ye- ye- yerekeye kiriya gihugu reka mu kanya turabasaba muduhe ivyiyumviro vyanyu ku kuntu amahoro yogaruka amahoro arama muri irya ntara ariko nashaka tubaze n'umushirantahe baudouin mu nyantore nawe nyene agira ico avuze ku itangazo ryasohowe n'ishirahamwe n'ubumwe bwa afurika iryo tangazo muri rivuga kuri iki Ya, eh, kurakoze iryo tangazo nararibonye eh, risa naho bagaragaza ko bakeneye ko iriya roadmap ya rwanda ikurikizwa eh, ubona ko nta mbaraga bashyiramo ariko bagasa nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze bagasa naho eh, babwira ibyo bihugu ati rwose ntimwivange mu busugire bw'ibindi bihugu n'ibindi ariko eh, ugasanga nta murongo batanga eh, cyane ko eh, iyo ubirebye aho tansi igeze wabonaga intambara ishobora kwerura hagati y'u rwanda na kongo Uh, hari raporo nyinshi zagiye zisohoka zigaragaza igisirikare cy'u rwanda kiri muri kongo abasaba kuvanaho abasoda n'ibindi rero iniyo afurikene navuga ko i- ikibazo ahubwo i- iri- iragica hejuru Ah, basa naho batagishyikira ngo bagere ku rundi rwego kuko ubwo buryo barimo bavuga ntabwo mbona ko u rwanda rwabashije kuryubahiriza Eh, nk'iyo roadmap eh, kuba itarubahirijwe yasabaga ko M23 iva mu birindiro byayo igasubira inyuma eh, ikaba prekantone aho bita rumangabo nyuma bakabakantona za kindu ibyo rero kagame ventura ntiyabyemeye u rwanda ntirwakuyeho ingabo ugasanga byari bigeze ku rwego bishobora kurwana ariko navuga ko iniyo afurikene ntabwo igitekerezo cyayo gihamye kibarasa n'abantu barerura ntabwo binjira mu kibazo neza aho kigeze byoba biva ku kiko ubwanyu
ntekereza ko barashaka gufata ni dabo standard barashaka kwerekana ko ari u rwanda na congo basa n'aho banganya resiponsabiriti muri kiriya kibazo kandi si byo mu bigaragara congo yaravogerewe kandi ibimenyetso biragaragara rero banze hari kwiteranya basa n'aho bari gukiza abavandimwe ariko iyo ujya gukiza abavandimwe ugomba gukoresha ukuri ntabwo ugomba kubiryana tukivuga ku bihugu nk'uko mubivuze kandi amashyirahamwe ibisirikare byaba biri muri icyo gihugu hariho amasezerano yabaye hagati y'u rwanda ni ishyirahamwe rya buraya perezida cisekedi asa n'uwabyiyamirije akaba yiyamirije rero ayo masezerano ku bwanyu ayo masezerano avuze iki porofesor paul nkunzimana yerekeye ubutare ego burakoze cyane amasezerano yo kuri iyi yerekeye ubutare mu europeyeni yagiranye n'u rwanda amasezerano nyine asanzwe igihugu rutura bikoresha kugira ngo basabure ubutunzi bw'ibihugu urumva rero cyane cyane icyo umuntu yavuga muri icyo gihe ni uko umuntu abona yuko hariho urabona ku isi ukuntu amasezerano agenda agenda aba gutanguranwa bisa nk'uko ari ugutanguranwa kuja kwiba ubutunzi bw'ibihugu urabona nk'ahanye amasezerano hagati y'ubumwe bwa buraya n'u rwanda n'amasezerano ku by'ukuri aje ahiganwa ku by'ukuri ni ugutanguranwa urumva na cyane cyane yuko muri kiriya gihugu jewe naraharuye mu murongo mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu hariho imigwi amamultinationale mu gisata cy'ubutare arenga mirongo umunani n'atanu akomeye muri icyo gihe ugasanga arashira cyane amashyirahamwe arimo abanyamerika abanyekanada bafatanije n'abo muri afurika y'epfo urumva rero ni uguhiganwa ni ugutanguranwa gutanguranwa hagati n'abanyamerika ubuja gusahura ubutunzi bw'icyo gihugu ubushikana ibodwaya mu nyantore mwebwe ayo masezerano mwayakiriye gute mu kanya gato nk'umuntu uzi igihugu cya kongo nkareba ubutunzi gifite mu by'amabuye y'agaciro noneho muri ibi bihe by'intambara kandi kongo ikaba ishinja u rwanda ko ziriya ntambara ziba zishingiye ku butunzi bw'amabuye bakaba barimo basinyana n'u rwanda kandi u rwanda mu by'ukuri ntabwo rukungahaye ku buryo ubona hari icyo byafasha amabuye avamo ni make biriya nabonye na perezida seketi atabyakira neza bitewe n'uko kari akarere kazahajwe n'umutekano muke ushingiye kuri ubwo busabuzi bw'amabuye biriya rero birerekana ko basa n'aho bari ku ruhande rw'u rwanda niba bagiye kugirana amasezerano kandi oriye yo kubanza bafasha kugira ngo n'umutekano uboneke ibindi bizakurikireho nyuma ugasanga ko mu by'ukuri ntabwo birimo bitanga umwuka mwiza hagati ya kongo n'iyo europeyeni reka tugarutse ku twigoro tw'amahoro muri iki gihe wiyemeza wa sudani y'epfo yari mu burundi avuye mu rwanda akaba afite umugambi wo kubonana na perezida wa congo felix cisekedi utwo twigoro twiwe two kubonana abategetsi mutubona gute professeur paul nkuzimana ego murakoze kuzo noba nibuka muri iki gihe umengo yo mukuru w'igihugu cya sudani y'epfo bwa mbere sudani y'epfo murazi ko ariko ari igihugu gishasha abanyamerika bashinze mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe bagize referandumu ni igihugu gishasha hanyuma rero usanza kiir usanzwe muri igihe umengo niwe arongoye ishamwe ry'ubumwe bwa afurika afurikene ego hanyuma icyo umuntu yoca abishyira abijanisha ni uko murazi ko muri kiriya gihugu hagiyemo inteko za ease inteko za afurika y'ubuseruko cyangwa y'uburasirazuba hanyuma kisekedi yavuze yuko
izo nteko ataco zamufashije kubera ko zitashoboye kurwana na m ya mirongo ibiri na gatatu urumva ku by'ukuri savakiri agenda i rwanda agenda i burundi agenda i kongo ku by'ukuri nta nyisho agiye gutora kuko na burya n'inteko zabo za afurika y'uburasirazuba z'ubuseruko zavuye muri icyo gihugu nta nyishu bashobora kuronka na cyane cyane kandi nuko muri cya gihugu ntihari emuventwa yonyine hari amagurupe menshi cyane rwose ariyo ziriya za kodeko ariyo za refo demokaratike ariye hariho n'izi za wazarembu na za mayimayi bose ariko zose siko zirarwana ni ukuvuga yuko salvakiri ni ibintu byo gutemberanya bya diporomasi gusa byaho byerekana yuko ariko aratorera inyishu ariko nta nyishu ariko aratora na gatoya naburya n'intego ziwe zananiwe igome mu nshingantahe bodouin mu nyantore urwo rugendo murubona gute perezida wa sudani y'epfo asanzwe ari barongoye ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika umuseruko muri iki gihe murabona ashobora guhwamika cyangwa gutora inyishu z'ibibazo bikomeye by'umutekano eka n'uruhagarara ruhari hagati y'ibyo bihugu u rwanda urundi na kongo
nta gisubizo kinini mbonamo ariko ni byiza ko bakomeza guhozaho kuko ubushize yasuye ubwayo yari yoherejeho igisoda kugira ngo kirebe ko cya basha guhosha iriya mirwano baza kunanirwa barataha bazana sadek kuba rero icyo gihe ntacyo byatanze wenda kubera leadership nshya ari we uyoboye n'aho ibintu bigeze hari igihe hagira uva ku izima wenda hakabaho kuganira cyane ko eyase niba afurikene na amerika bose bagendaga bahura n'izo mpande zombi ari u rwanda na kongo n'ejo numvise perezida avuga ko hari n'indi gahunda yo kubonana na perezida lorenzo ndetse na kagame asobanura ko ibyo ari byo byose we akeneye we yakwifuza ibiganiro hamwe na kagame ntiyaganira na emeventura kuko emeventura ari igikoresho cya kagame ariwe nyirayo ariwe bagomba kuganira rero ndatekereza wenda birashobora kugira icyo bitanga kuko n'abaperezida baranariza aho kugira ngo izo ntambara zibe abantu baganira hakuba iyo roadmap ya rwanda ikaba yakubahirizwa kuko nicyo kizima kuko tansiyo ya biriya bihugu byombi iduteye impungenge cyane Egome eh, Professor Paul Nkuzimana perezida wa Kongo uh, Felix Tshisekedi yarayashikirije ijambo yashikirije ijambo rikomeye rivuga ko uh, umugambi gutera u Rwanda utakiriho murazi ko yari yagabishije ko ashobora gutera u Rwanda ivyo muyiha insiguro iye Ego murakoze kuvyo kuri hariho imvugo usanga ziteye ingorane ariko shisegedi yavuze ibintu biteye ubwoba biteye se n'isoni kuvuga yuko abanyarwanda ari iby'abanyankarakata ba mbese n'ibindi avuga yuko u rwanda adashobora no kwinjira indani bitanakenewe yuko ashobora kugutera ahagaze i kongo akarunesha ibyo ni bonke n'ibintu ubusanzwe ari imvugo iteye ubwoba kandi iteye n'isoni kubona yavuze yuko gutera u rwanda bituma bikiri mu mugambi ibyo ntibaze yuko yari asanzwe bamuhanura cyangwa we nyine ashobora kuba yariyumviriye agasubiza agatira mbembera agasanga yavuze bitari byo ariko icyo umuntu yavuga ni uko muri politike buriya ikintu gikenewe cyane rwose si ukureba ibyo abantu bavuga ni ukureba ibyo bariko barakora ubu rero imigambi yoba afise ntawiyizi neza ariko uko biri kose hamwe cisekedi uba yiyumvira yuko yoja gutera u rwanda vyotuma muri kajya karere ingwano iba iy'akarere nyene kandi ivyo bikaba vyose nk'uko ndabivuga bikaba ku nyungu z'abanyamahanga babandanya biba ubutunzi bwa kiriya gihugu cya rdc bodwa mu nyantore ayo majambo yashikirijwe na perezida cisekedi amajambo atandukanye nayo yari yashikirije mbere yavuga ko ashaka guterurwa